Magaalaa Naqamtee keessatti mormii guyyaa arfaffaa lakkoofsiseen namoonni du'uuf kanneen biroon madaa'u hospitaalli Naqamtee ibseera. Jiraattonni magaalaa Naqamtee gocha gara jabeenyaatu raayyaa ittisa biyyaan raawwatamaa jira jedhu jaallanne dhiyeessa.
Wiixata Kaleessaa galgalaa jalqabee haalli gidduu kana ture daran hammaachuu jiraattonni keessaa tokko ibsanii jiru.
Kaleessa galgalaa ijoollee jaatu dhaabne. Boordii irratti rukutani.
Naannoo boordii jedhamu.
Raayyaa waraanaatu rukute. Ijoollee jaha dhaabaman keessaa inni tokko Yohaannis Indaalee jedhama. Jilba isaatii oltu dhaabame. Riifarii ta'ee Finfinnee deemaa jira. Warri kaan immoo hospitaala Naqamtee jiru.
Jechuun hiriira ture moo maaltu ture?
Galgala hiriirriyyuun turree guyyaa guutuu magaalli Naqamtee keessa sochiin hin jiru karaan cufame. Galgala sanas karaan akkasuma cufamee. Inni waraanaa magaalaa keessa ijoollee olii gadareetu reebaa dhukaasa irratti banaa ciisboombiitti darbata. Ijoolleen immoo dhagaadhaan darbatu. Kana keessatti ijoollee kana rukute raayyaa waraanaa.
Rasaasaan.
Eeyyee rasaasaan rukute.
Eehutu ijoollee kana ja'aan gara mana yaalaa yookiin hospitaalaatti geesse.
Hawaasumatu calluma jedheetu mana yaalaatti akkuma isheen rukutamteen baatee geesse roonnis baatanii geessan.
Har'a immoo sochii maaliitu ture?
Galgala warri komaandii poostii jedhan wayyaa diimaa uffatan kun karaa Finfinnee irra dhufanii dhiyeessa kaampii waraanaati immoo oraalii sadiitu galgala gara sa'aatii tokko walakkaatti galee karaan uummataan cufamee ture diggaadhaa kaasee amma magaalaa Naqamteetti isa humnuma isaaniitiin kaafataa kaafataa dhufanii magaalaa galanii erga galanii booddee dhukaasatu ture.
Eessatti?
Magaalattii keessa guutummaa matti. Egaa. isa booddee har'a akkuma lafti bari'een amma sa'aatii tokkotti raayyaa waraanaadha karaarraa dhagaa kaasuu yaalaa ture. Qeerroon immoo dudduubaan yeroo isaan kaasanii deebanii hin cufu. Isa kana booddee jeequmsi itti fufee raayyaa waraanaa magaalicha keessa humnaa ol galeera kallattii hundaanuu ijoolleenis raayyaa waraanaarraa baqachuu didanii raayyaa waraanaa magaalaa keessaa nuuf bahu kan Oromiyaa malee hin barbaannu isa jedhu itti fufanii raayyaa waraanaa immoo kana dhaga'uu hin dandeenye. Keessumatti marfata lammaffaa naannoo diisaappe yookaan immoo dakkaaniyyoo ta'e kan jedhamu achitti dhukaasa humnaa olii ture al takkaatti nama sadii dha'anii nama sadii dha'ame keessaa namni tokko yeroo sana du'e abbabee jedhama naan jedhanii mucaan ajjooti.
Gaanni kun har'a ta'e san booda magaalattiin maal keessa jirti?
Poolisiin magaalaa Naqamtee humni darbatamaa walitti makamanii magaala keessa socho'anii ijoolleedhaan tasgabbaa waan jedhaniif sa'aatii laaqanaa fuulduraa amma xinnoo fooyya'aadha. Oolmaarraa ilaalchisee kanumatti jira gaaffiin ijoollee tokko kan isaan kaasan kaleessa raayyaa waraanaa inni sunitti waame jedhanii gaafatanii lammaffaa immoo akkuma seeraatti raayyaa waraanaa kaambii waraanaa jiraachuu turre jira malee magaala keessa maaliif taa'a magaala keessaa nuuf bo'u kan jedhan gaaffii dhiyeessanii dhimma kana hundumaatiif immoo ka'umsa kan ta'e. Dooktar Mararaa fa'aa Baqqalee Garbaa fa'aa gaafa sanbadduraa dhumnaanii magaalaa Naqamtee hin gashinu jedhanii naannoon gara biraa simateelaa nuun immoo maaf hin simannu beekumsi kun kan dhaabbachuu danda'u yoo jarri sun deebi'anii akka dhufan kan godhu ta'edha jedhanii kaasan qaama naannoo magaalaa kana bulchu irratti.
Hospitaala Naqamteef meedikaal daayireektar akka ta'an Dr. Dassaaleen Taaddasa namoota wal'aansa fayyaa argachuuf dhufan kan ilaaleen gaafatamanii.
Walumaa gala kan rukutaman gara nama kudha saddeet sagaliin ta'u.
Kaleessaaf har'aa?
Ee kanuma kaleessaaf har'a walumaa galatti naannoo sanaan ta'u kan du'e tokko suma mucaa Abbabee bokkonni jedhamu sana alreedii lubbuunsaa dabarteetti.
Yeroo dhufu du'eera?
Eeyyee. Kan biraan rifarii kan ta'e tokko jira. Xinna miilarra rukutame miilli isaa xinna baay'ee miidhamteetti.
Maqaasaa yaadattu?
Warri kaan egaa asumatti isaan yaalamaa jiru. Warri as jiran haaluma gaarii irra jiru baay'een isaanii tokko duwwaasaa amma shookii keessa kan jiru jira malee.
Isa riiferii ergame jedhan.
Eenyu Indaalee ture maqaa sararaan sadde galgala ture kan dhufe warra ergine gara Finfinneetti.
Hundi isaanii warri madaa'anii dhufan kun madaan isaanii rasaasaa?
Laatti baay'een isaanii rukuttaadhuma uleetii rasaasi nama muraasadha. Baay'een isaanii rukuttaa uleeti. Kan rasaasi tokko mucaasaa riiferii ta'e inni du'e kunis rasaasadha. Baay'een isaanii garuu uleedha. warri nu bira jiran baay'een isaanii haala gaarii irra jiru tokko duwwaatu isa amma dhufe kana guyyaa kana dhufe kana shookii keessa jira inni inni amma yaalamaa jira gondomtuu baay'ee yaalaa jiru fuluudii fi dhiigas baay'ee laachaa jira.
inni rasaasaa rukutame.
amma dhaqee ilaalanii yeroon bira ga'u oridii wanti ta'e rasaas ta'uu danda'a ulees ta'uu danda'a meeshaa garuu baay'ee hidhameefi jira dhiigaanis mammakateera waan ta'eef sirriitti bira ga'ee madaasaa baniin hidhameeraaf oridii yeroon bira ga'u.
namoonni rukutaman kun dhufuun itti fufee jira moo dhaabateera egaa kaleessa.
kaleessa gargaras dhufaa turan ammas kun amma ammaatti dhufaadhuma jiru gasila dhufanii amma yaalamaa jiranis jiru amma ammaatti jira kana boodaan beeku.
Wal'aansaaf ciisaniiru malee wal'aanamanii ka galan hin jiran.
Lakki amma ammaatti ofuma bukkee tursinee ilaalaa jira warri salbaas hundumayyuu numa bira jiru.
Jiraattonni garuu akka jedhanitti hundumtuu rasaasaan rukutamanii jedhu.
Lakki hundallee miti garasaas warruma muraasa keessaa malee hunda isaanii miti.
meedikaal daayirektara hospitaala Naqamtee dooktar Dassaaleeny Taaddasee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaas ni.
Achuma magaalaa naqamtee keessa ka jiru Wallaggaa yuunivarsiitii keessa raayyaan waraanaa buufatee waan jiruuf haala akkaan rakkisaa ta'e keessa jirraa jedhu barattoonni.
Kaleeti yaaddoo hamaa keessa jirra. Barataan rakki dhukaasa banaa turanii haga har'aatillee dhukaasni dhaabbatee hin jiru.
Mooraa keessatti moo?
Ji'a kaleessaa fi barsiisaa wayii biiroo jira. Barsiisaa kompiitar injinaringii Daani'eel Baqqalaa jedhama. Maskootti raksaa kan difuluur irraa lafa dha'e.
Maaliif utaalee?
Seezboombii biirootti ol dhukaasan. Haaricha baay'ee of fallaalan. Obaraaruudhaaf jecha gara foddaatti baqatachuutti foddi cacarsanii too sakandii fuluur irraa lafa dha'ani. Sanuu eegeenni lafa dha'ee viidiyoo fa'aa waraabu. Poolisii Federaalaati. Haalli isaan itti yaadame baay'ee dhala namaati irratti kan yaadame miti.
Maal barbaacha dhaqaniitu gaa?
Galmeen sakandii sinisteerii itti deebi'amu guyyaa kaleessa ta'e galee akka yuunivarsiitii keenyatti. Barataan galmaa'uudha gaafa biiroo dhaqu barattoonni biroo immoo isaan ari'aa turan keessa gaafa baqatanii tol seenanii barattoota tol dhukaasanii maskootuma cabsee waa hundumaafuu qaamti hoogansi as keessattis uumaa kana laaleetuma calleedha.
Attam ta'e barsiisaan sun?
Hospitaala amma ta'e deemetoo harka faatu miidhamee ture. Warri kana taasisuuf poolisii federaalaa kaampii godhatee too yuunivarsiitii keessa turanidhuma. Iddoon kennameefi yuunivarsiitii Wallaggaa keessa numa waliin jiraachaa ture bilookii qabu. Guyyaa dheengaddaa immoo humna cimaa alaa dabalatanii baay'ee turani. Bakka isaan yaa'an hin beeknu nuti. Guyyaa kaleessaa amma galmee ture. Guyyaa har'aas galmee ture. Kan guyyaa har'aa immoo dhukaasni otoo walirraan hin citiin ganamaatii itti fufee to'eera. Ifin har'a guyyaa har'aa doormii barataatitti illee cizboombiin dhukaa'aa ture. Barataan waan godhu dhabnaan rakkannaan gara bosonaatti illee baqatee yeroo itti waan adda addaatiin saaxilamee jira barataan jechaadha. Baay'ee rakkisaadha akkanatti itti fufuunu barataan as keessa jirus ala bahuun hin danda'amu keessattis darara hin taanetti irratti gaggeessaa jira.
Poolisiin federaalaa mooraa yuunivarsiitii Wallaggaa keessa buufachuunsaa waanuma kaleessa dheengadda ta'e moo jiru turan?
Duruma jiru turan. Konkolaataa isaaniitiin hidhatanii tokkanii barataa keessa yaa'anii barataan immoo diiziin atteeshiin ittiin kennine namni gurra isaanii laatu hin jiru. Xiqqoo kondiishinii dheengadda ture irratti waa'ee jilaa baqqalaa garbaafaa barattoonni illee asii gadi yaa'anii gaafa isaan eeganii isaanis simattan kan jedhudha irraa kun kan ka'e kan isaan hin dabartan jedhanii too dhoowwani. Bulchiinsi yuunivarsiitii dhimma tokko barataa isaati wanni ga'een barataan rukutamee dhiisee namni nu yaadatiin jiru har'a bosona keessa fiigaa too kan oolle haga amma reefu amma ciisboombiin dhukaa too kan ture barataan affanamee too reefu kan xiqqoo amma numti irra reefan riibaa ka'e. Bulchiinsi yuunivarsiitii dhimma kana atteeshiin itti kennee too hin jiru jechaadha. Warra bulchiinsa magaalaattitu amma tokko barataan jeeqame jedhanii too poolisii kora bittinneessaa erganii too akka isaan xiqqoo tasgabbeessan. taasisuudhaaf yaalan malee bulchiinsa magaalaati malee bulchiinsi yuunivarsiitii dhimma kana keessatti ani gahee isaan taphatan waa tokko hin argine.
Akka barataatti yaaddoon kee guddaa haala amma jiru keessa taate maalidha?
Haala kanaan itti fufan yoo ta'e baay'ee miidhamaadha jechaadha barataan tokko doormii isaati qabu doormiidhaan ala gara biraan beeku bayeetoo bakki itti boqotu hin jiru. carraa itti kaaffee dhaquuti illee barataan kaaffee nyaatee deebi'ee yoo carraa rafuu qabaate malee sochii biraa waan kaambaasii keessatti argatu hin qabu. Kanaafuu akkanatti immoo jiraachuun akka barataa tokkootti in ulfaata jechaadha. Bakka dhukaa'u qaama dhukaa sun hin beeknu guyyaa irraa baay'ee dhukaasa walirraan cinnitu ta'e baay'ee akka kanattis argeetoo hin beeku jechaadha.
Gaasa imimmaan sudhoosu moo rasaasa nama rukutu?
Rasaasuma nama rukutu dhukaasaa turani. Xiqqoo barataa irraa ol qabani. guyyaa har'aafa maaliif akka dhukaasanii fi barataan tokko ala gadi hin baane ala baasanii too barri alaatirraa jechaadha. Tumanii too dhagaa buurrisaa turanii jechaadha. Barataan laawunjii keessaa shaayii taa'ee fayyadamaa ture. Baasanii too uleedhaan jingodhanii too dhiiran jedhan durban jedhan jabaadha xiqqaadhan jedhanii qaamni kan akkaatti rukutu garuu akkamitti akka isaan yaadani.
Dhimma barattoonni dubbatan kanarratti deebii argachuuf yuunivarsiitii Wallaggaaf pirezidaantii kan ta'an Dr. Eebbaa Miijanaa arguuf bilbila harka isaanii fi kanneen waajiraa irratti bilbilee namni kaasu hin jiru. Itti aanaa isaanii kan ta'an Akaadamik Vaayis Pireezidaant Dr. Dunkaanaa Nugusuu bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo erga ibsee booda na irratti cufan argannaan fudhannee dhiyaanna.